turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro no micungararo yaho namwe bwe muratwumva ata nkomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana nirinahazwe bamwe mu barundi basaba ko itegeko rigabanya intara zigize ico gihugu ryohinyanyurwa neza imbere yo kwemezwa murundi ico yifuza avuze ati nibanyegereza ubutegetsi suko abona umusitanteri mu maso ngo ndamuzi naka nuko aronka ico yifuza kwamushikiriza
uyu ni francis rohero ni umunyepolitike w'umurundi muribuka ko yigeze kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri somaliya vuba iratahukana abagera ku bihumbi bitanu yari yarungitse kwimenyereza ivya gisirikare muri eritreya mu bwongereza impande zitandukanye zibandanya gusaba leta kutarungika mu rwanda abimukira barondera ubuhunzi muri ico gihugu ikigega mpuzamakungu fmi cemereye tanzania ingurane yo muri yaridi ni miliyoni mirongo irindwi y'amadolari ituye amafaranga azokora muracumva handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahikaze amakuru agezweho muri kano kanya turahera ijya nino ku isi umugambi wo gutwara mu rwanda bimukira baje gusaba ubuhungiro mu bwongereza ubandanya kudavuga ko rumwe reka ibindi kuri ino nkuru tubaze mugenzi wacu fidel niyongabo kurungika abimukira ba mbere vyari bitegekanijwe mu kwezi guheze vyarahagaritswe n'ingingo ya sentare y'uburaya yerekeye ivy'agateka ka muntu leta y'ubwongereza yiyemeje kubandanya umugambi wayo wo kurungika abo bimukira mu rwanda yamara uwo mugambi uriko urihwezwa na sentare nkuru y'ico gihugu abanyamategeko baserukira abarondera ubuhungiro bava mu bihugu birimwo siriya sudani na iraq bararungikiwe inzandiko ibihumbi n'ibihumbi zivuga ku buryo bunonosoye ibiganiro leta yagize kuri uwo mugambi hashingiwe ku bimenyetso abo banyamategeko bagejeje kuri sentare mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda yari yatangaje ko batohitamwo u rwanda kugira aba ari ico gihugu co kwakira bimukira ku mpamvu zitandukanye izo zarimwo ko ico gihugu cagirizwe gukoresha impunzi mu bikorwa vyaco vya gisirikare mu bihugu bihana imbire abanyamategeko kandi babwiye sentare ko urwandiko rw'uwo ambasadeur rusigura ko inyifato y'u rwanda ku bijanye n'agateka ka muntu idashemeye aho ico gihugu cateye igikumu ku masezerano atari make ajanye n'agateka ka muntu hisunzwe amasezerano yashitsweko hagati ya leta y'ubwongereza n'u rwanda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwongereza buzorungika mu rwanda bimukira ibihumbi n'ibihumbi bashitse ku butaka bwayo mu buryo budaciye mu mategeko u rwanda ruri ku birometero birenga ibihumbi bitandatu n'amajana ane umuntu avuye mu bwongereza
fidela niyo ngabo leta ya somaliya itangaza ko vuba igiye gutahukana abagera ku bihumbi bitanu yari yarungitse muri eritrea mu nyigisho z'ivya gisirikare amakuru ya mbere avuga ko irengero ry'abantu ibihumbi n'ibihumbi ritamenyekanye vyatumye haba imyiyerekano ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho no mu bindi bisagara bitari bike mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ndwi irangiye perezida mushasha aheruka gutorwa hassan na sheikh mohamud yarabonanye n'abasirikare ko abo bantu bafatiwe ku nguvu muri eritrea aho imiryango yabo itashoboye kuvugana nabo kuva bajanywe muri ico gihugu
muri make kandi fidela inteko zizeje umutekano muri sudani zarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu ibihumbi n'ibihumbi bo mu bwoko bwitwa hausa bari mu myiyerekano mu gice co hagati ku murwa mukuru khartum uno musi kwa kabiri bije bikurikira ugutana mu mitwe gufatiye ku bwoko guheruka guhitana abantu batari bake mu ntara ya blue nile iri mu manuko bwa sudani iyo nkuru ibindi murashobora kubisoma kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tukiri ku mugabane wa afurika kandi abantu mirongo ibiri na babiri basize ubuzima mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu manuko bwa misiri abandi mirongo itatu na batatu barakomereka ibindi na mugenzi wacu frederic nkundikije iryo sanganya ryabaye uyu munsi kwa kabiri mu gitondo ca kare igihe imodoka ya bisi itwara abantu yaseka ikamyo yari ihagaze kw'ibarabara rikuru rigana ku murwa mukuru kairo abatetsi batazaye amakuru bavuga ko iyo kamyo yari ihagaze ku ruhande rw'ibarabara bariko bayihindura ipine ryatobotse igihe iryo sanganya ryaba mu gisagara citwa malawi mu ntara ya minya ku birometero amajana abiri na mirongo ibiri vy'umurwa mukuru kairo imodoka za rusehabaniha zaciye zirungikwa mu buryo bwihutirwa gutwara imbabare mu bitaro vyo mu gisagara ca minya amasanganya y'imodoka yamayishe abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mwaka mu gihugu ca misiri kizwi ko gifise amabarabara mabi hamwe n'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu budashemeye
Ijwi Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi nari nabice ku masonga nkitangura ikigega mpuzamakungu fm mu mpfunyapfunyo cemeye guha tanzania ingurane yo muri yaridi ni miliyoni mirongo irindwi y'amadolari iyo ngurane izojira tangwa mu kiringo c'amezi mirongo ine amwe muri ayo mafaranga ariko yamaze gutangwa fidela imiliyoni ijana na mirongo itanu n'umwe n'ibihumbi amajana indwi y'amadora muri ayo agiye gutangwa buno nyene mu itangazo ikigega mpuzamakungu fmi cyamenyesheje ko ayo mafaranga azofasha gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu ico kigega kimenyesha ko bitegekanijwe ko iyo ngurane ifasha gutuma abikorera ku giti cabo bazana imitahe yabo muri tanzaniya ikigega mpuzamakungu kimenyesha ko tanzania ihanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'iterambere ryaco harimwo n'inkurikizi z'ikiza ca covid-19 hamwe n'ingwano muri ukraine mu bishobora kugeramira intambwe ico gihugu cari kimaze kugerako mu vyerekeye ubutunzi ku mugabane wa buraya naho umuryango w'ubumwe bwa buraya watanguye ibiganiro vyo kuraba niba ibihugu vya albani na macedonia yo mu buraruko vyo kwemererwa kwinjira muri uwo muryango n'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu fidel niyongabo kwagura uwo muryango mu ntumbero yo kurenza ibihugu mirongo ibiri n'indwi biwugize muri iki gihe bisa n'ibizofata imyaka itari mike haheze imyaka cumi n'icyenda ivyo bihugu bibonwa ko bishobora kwemegwa mu muryango w'ubumwe bw'uburaya umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya ursula von der leyen yabwiye umushikiranganji wa mbere wa albania edi rama n'uwa macedonia yo mu buraruko dimitar kovaceski ko ibiganiro nyakuri vyo kwinjira kw'ibihugu vyabo muri uyo muryango vyatanguye umushikiranganji wa mbere wa Albania Edi Rama avuga ko igihugu ciwe gikeneye kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburaya kugira kibandanye gukomera no kurangwa na demokarasi kandi ciyumve neza ko kiri mu karere k'uburaya ibiganiro ku vyerekeye kwemererwa kwa Albania na Macedonia yo mu buraruko mu muryango w'uburaya bizokwihweza ukugena ivyo bihugu vyiteguriye gukurikiza amategeko yose y'uwo muryango
reka tubanze dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari abanyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'u Burundi basaba leta kuba irabangiriye umugambi wo kugabanya intara zigize ico gihugu avuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko itegeko rigamije kugabanya intara z'u Burundi zikava kuri cumi n'umunani zija kuri zitanu rizoza kubakandamiza kandi rikazotuma bahomba ibitari bike ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda ni kudufatira amabuye umugongo kubera aya makomine bagabanije hasi na hasi hari hatumereye neza kandi nta karusho mbona ahubwo n'ubuhombo uko bariko bavuga ibintu ngo tuzoze turaja kwakirwa ingozi aho hantu twumva amavugo nta kintu gishasha tubona ikizozanira abanyagihugu abo ni bamwe mu banyagihugu baganiriye na bagenzi bacu mu mihinga itandukanye y'igihugu haba mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu eka no mu ntara ya kayanza mu buraruko bavuga ko atakarusho babona mu ntego y'itegeko rigabanya intara n'amakomine babona ko bazogira umuntu udasanzwe ntitwabisiguriwe kubera itegeko ryega abanyagihugu twari tumenyereye babidusiguriye kugira ngo vyoba ari vyiza ko vyagizwe n'abaduserukiye basanzwe baduserukiye twatoye ariko rero urumengo bizohava biducanga bavuga ko nk'intara yacu yahindutse yabaye butanyerera ibintu bizotworohera no kumenyera ariko ndibaza bari kubanza kutubaza bakashikano ku mitumba bakatubaza ngene tuvyiyumvira hanyuma tukafashanya iri tegeko ntitwigeze turyakira neza kubera ushaka nk'ikintu kw'ikomine wumva nk'uko tuzoze turaja baza kwakirwa ingozi aho hantu twumva bavuga nta kintu gishasha tubona ikizozanira abanyagihugu bamwe mu banyapolitike n'abigisha muri kaminuza baragize icyo bavuga kuri iyo nteguro y'itegeko umwigisha simewe barumwete yanonosoye ibyigwa vya politike ntabona neza akarusho iryo tegeko rizozana kuko atari ubwa mbere rizoba rishyizweho hari igihumbi yo kwibaza tumeganire kuva mirongo itatu na gatatu gushika uno munsi ko twagumye duhindagura intara amakomine amazone tuba twarose isomo iyihe ryo gutunganya ibijanye n'intara n'amakomine umuntu yo kwibaza ati mbega none tuzohagarara ryari ntitugeze tubibaza mbega ikomine yo mu burundi yongana gute yobibamwo n'abantu bangana gute kuko mu mabwirizwa bavuga ko ikomine ariyo mushinge w'iterambere mugabo ntitugeze twumvikana ukuntu komine utunganywa kumbure hazarahinduka ibintu bito bito mugabo urumva ko bihinduka bihinduka cane kandi bigahinduka gose rimwe rimwe ntidutahure n'ibituma francis rohero umunyapolitike akaba yari yitoje no mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibibiri na mirongo ibiri arashima iyo ngingo ariko asaba ko abategetsi baza baramutswa uturere dutandukanye boronswa ububasha bukwiye kugira batunganirize vyorosha abanyagihugu murundi ico yifuza avuze ati nibanyegereza ubutegetsi suko abona umusitanteri mu maso ngo ndamuzi naka nuko aronka ico yifuza kwamushikiriza nico gituma bagira nti izi ngingo kugira ngo bishoboke igihe imigambi bitunganijwe neza hariho ibintu byinshi vy'amainvestisement bitegeza gukora kugira ngo iki kintu gikorwe bisigura ko naho jewe noba nashimye ko ari ingingo nziza ni ukwibaza nti niryari ija mu ngiro hari ibintu byinshi utegereza kuba washize mu ngiro mu bisata byinshi bijanye n'umutekano bijanye no kurongorwa bijanye n'ivy'indero n'ivy'amagara bituma iyi ngingo izoja gukora nayo umushinga amateka hagatongwasa umukuru umugambwe seneri utavuga rumwe na leta abona ko kugira ibintu bigende neza kurusha amategeko yohinyanyurwa akisunga ibihe igihugu kizoba kigezemwo amategeko adusangana ku bashinga amateka bavuga yuko buri ntara hari akarere ko kwitorezamwo tukaba dufise uburere bwo kwitorezamwo cumi n'umunani mbega buzoba ari ubwa cumi n'umunani buzoshobora butanu uruvyo byose n'ibintu bibwirizwa kugira gute gutomoka ibibwirizwa shingiro baravuga ibijanye n'itunganwa ry'imihingo y'intwaro mbega ibwirizwa rigenga ivyo uburyo baryifashe gute n'ic'amatora muri rusange ryabwirizwa rigenga amatora ibwirizwa gusubirwamo hakinosaba gusa leta hageze gusubiramwo ayo mabwirizwa ntibabyigungane mu mugambwe uri ku butegetsi babigira ibya bose iyo nteguro y'itegeko yizwe mu nama nshingamateka yo kuwa cumi na gatanu ruheshi uyu mwaka turimwo muri iyo nama hapfunditswe yuko intara zigize uburundi zizova kuri cumi n'umunani zikaba zitanu izo ntara ni bujumbura gitega utanyerera uhumuza hamwe na burunga amakomine azogabanuka ave ku ijana na cumi n'icenda aje kuri mirongo ine n'abiri amazone nayo azokwiyongera ave ku majana atatu na mirongo icenda n'icenda ashike ku majana ane na mirongo ine n'indwi imitumba nayo nyene izokwiyongera ive ku bihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi ishike ku bihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo itatu n'indwi nk'uko bitegekanijwe muri iyo ndinganizo nshasha iyo nteguro y'itegeko izoba itegeko niyamara guhinyanyurwa ikemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hanyuma itegwe ko igikumwe n'umukuru w'igihugu
akoze desire hatunga imana arahejeje kudusomera iyo nkuru ijwi rya amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi kubera tutacemerewe gukorana n'abamenyeshamakuru bacu muri ico gihugu i kigali mu rwanda hakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe abahinga barenga ibihumbi bibiri bari muri iyo nama bakaba bemeza ko akarere ka afurika umugabane wa afurika wo hagati ari urimwo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba inkuru tubaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe ingene amashamba n'amaparike akingiwe muri afurika vyobungwabungwa bagizwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashirahamwe yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba ugwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi amwe muri ayo mashamba akingiwe we nko mu Rwanda ni mu Birunga parike y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi inzovu n'ingwe muri Nyungwe ishamba rya Gishwati n'ahandi mu Burundi ni nko mu Kibira parike ya Rusizi mu Kigwena mu Rumonge Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye Kado Sebunya atwara ikigo nyafurika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga ibihumbi n'ibihumbi bibiri yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka ico gisata carasigaye inyuma kandi bitari ngombwa rero aba namwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi igitangaje womenga ntavyo tubona dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni ikindi naco harabibaza ko iterambere ryosiga inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'ibirunga mu majyaruguru y'u rwanda barazizi ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike abana banje banywaga amata kabona ifumbire bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi icyo bikoze hari n'abandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nk'uko uyu mumasayi wo muri tanzania yabitwiganiye muri iyo nama kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao ati nka twebwe aho tuba hagufi yacu hari ibikoko turaja kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi aha niho gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri mari afatira mu kwemeza ko amashirahamwe yigenga akwiye gushira inguvu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba ati twebwe amashirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama canke ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparike y'uko babwirizwa kubana neza erega nibo bahakura inyungu nyinshi edward ngirente umushikiranganje wa mbere mbere bw'u rwanda yuguruye iyi nama y'iminsi itanu yatangaje ko amaleta ya afurika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abe ari bo babikingira yavuze ko u rwanda rwamaze kubona iciza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga imiliyoni amajana atanu y'amadolari y'amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa nyandungu iri mu gisagara gisagara ca Kigali kera hari umwonga urimwo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri kigali ariko raba ubu twarasukuye tuhatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramwo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri afurika ahari umunuko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga juliette kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije rema avuga ko iyo parike ya nyandungu itandukanye n'izindi cyahariwe kurwanya imyuzure hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi paka iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abona aho ajya kuruhukira hari resitora n'iyi mihanda y'abantu bashobora gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru ni ibyatsi gusa ni icyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ko haracecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi inyamaswa ziba mu mazi bitekanijwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa nije mahamadu yusufu n'abandi hafatigwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri afurika pyekarave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ako kaziki murakamenyereye ko karanga ikiganiro muri isangadu bategurira tukabashikiza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu ejo uriko aradutegurira muri isanga ni mugenzi wacu geoffrey mutagoma geoffrey amahoro wiriwe gute aho uriko urakorera iwawe mu rugo ndaho meze neza diane namwe murakomeye aho muri studio turaho turashima ejo rero tubiki ibiki saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu rwanda no mu burundi muri muri isanga ejo ndi kumwe n'abahanga mu byerekeye ubushakashatsi bw'umuco wa kinyarwanda harimo n'abavuzi gakondo tuzaba tuganira ku kintu kijyanye n'umwaku icyo bita umwaku mu kinyarwanda ese kuko umwaku ubaho niba ubaho uza ute uterwa n'iki ni koko hari abantu batera umwaku cyangwa hari ibintu runaka bitera umwaku cyangwa ibyo bamwe bita umutwe mubi ibyo rero ni ibibazo tuzabaza abo bashakashatsi mu muco gakondo wa kinyarwanda birumvikana ko tuzaha n'umwanya abanywanyi b'ikiganiro muri isanga bakagira ibyo babaza nimba atari ibanga abatumire bawe ibyo bya gakondo babishakashakiye mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa ni ahandi atari mu karere k'ibiyaga bigari umwe ni umuvuzi gakondo akorera mu rwanda niho ari kugira ngo namubone byangoye kubera akazi ke akora k'ubuvuzi gakondo undi nawe ni umuhanzi w'umunyarwanda ukwirakwiza umuco wa kinyarwanda binyujije mu buhanzi ariko usobanukiwe nabo cyane aba muri canada urumva rero ko baba ahantu habiri hatandukanye bose bazaba bahuriye kuri iyo nsanganyamatsiko ushaka none ga joffrey kuzogira icyo abaza azo kuronka gute yocishaho ubutumwa bwiwe
ni ukutwandikira kuri facebook ndabizi ko nimero wayitanze cyangwa ku rubuga rwacu viwe radiyo yacu barahazi agashyiraho nimero hariya muri cya kiganiro muri isanga tukaza kumuhamagara tukamuhereza ijambo akibariza cyangwa nawe akagira icyo atanga ibitekerezo ntabwo tuvugana n'abo bahanga gusa ahubwo n'abandi bazaba baduteze amatwi bafite icyo bazi kimwe cyangwa bibiri kuri uwo muco waba uwa kinyarwanda cyangwa uwa kirundi dore ko burya bijya no gusa nabo bashobora kugira icyo batwerera na hejo rero utubwira kuri ibyo by'imyaku n'abatumire bawe tuzosubira saa kumi yego komera
mu rwanda sentare nkuru ya huye yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rwa madamu beatrice munyenyenzi aburanamwo n'ubushinjacaha munyenyenzi yagirizwa ibyaha bitanu vya jenoside akongera yakagirizwa no gufata abagore ku nguvu uregwa we arabihakana munyenyenzi turabibutsa ko mu mwaka uheze leta zunze ubumwe za amerika zamwirukanye ku butaka bwazo ihuye muri sentare yabereyemwo urubanza ijwi rya amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu eric bagira ubusa ubushinjacyaha bw'u rwanda nibwo bwatangiranye ijambo icyaha ku kindi mu byo burega madamu munyenyezi burabisobanura bwabwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa butare buvuga ko bagenzuraga abahanyuraga basanga ari abo mu bwoko bw'abatutsi bakabica ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi buravuga ko na munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bw'amasotera bumushinja urupfu rw'umututikazi w'umubikira buvuga ko munyenyezi yamwishe ubwo yari avuye itumba buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye nk'uwitwa jean damascene bahimba sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri tumba haje umubikira munyenyezi yamushyize mu modoka ya nyiramukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya beatrice munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli avuga ko muri mirongo cyenda na gatatu yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza munyenyezi avuga ko igihe jenoside yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja babwira urukiko ko munyenyezi i butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri ku bw'abo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso baravuga ko niba koko munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero za zayo uvuga ko bamwitaga komando abanyamategeko bikutwa n'agashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje n'aho yakoreye imyitozo ya gikomando ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye mu nyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka ariko uregwa we akavuga ko atari abanye neza na bamwe bo mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa nyiramasuhuko ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yari ashinzwe muri leta munyenyezi avuga ko asanga imana ariyo izamurenganura mu iburanisha rya none munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu icyaha cyo gukora jenoside gushishikariza abantu gukora jenoside no gutegura jenoside asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha mu gusambanya abagore ku gahato munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umukazana wa polina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'urukiko rwa rusha imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere yo kumuzana yamaze imyaka icumi afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika iburanisha ritahari rizakomeza mu kwezi kwa cyenda niba nta gihindutse eh bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda eric bagiriwe ubusa ariko ukoregwe mu ngata na terive ndayishimiye hagiye kutubwira ku by'ikibazo cyo kunywa ibiyayuramutwe kigeramiye benshi mu rwaruka ndetse n'abakuze mu burundi bamwe mu batanguye kunywa ibiyayuramutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibibatera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato umwe muri abo yabwiye ijwi ry'amerika ko yabyisanzemwo bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto nabuze ababyeyi nkiri muto cyane nkurira mu marigara nyine kubera kubura ikimfasha n'ikinyitaho nyuma nisanze ndabinwa umukenyezi yasinzikajwe n'ibiyayuramutwe nawe yabwiye ijwi ry'amerika intandaro ya byose kwari ukutumvikana n'uwo bari bubakanye yamara akavuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe nari mu buzima bubi renda umumama mu bisanzwe umugabo wanjye yarantaye antana abana babiri haragira aho mbura icyo ndabagaburira haragira aho mbura n'aho mba tukarara mu ibarabara cyangwa mu ishyamba ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambara yatunyoye ibi ni nk'ucutimba atabwoba wumva atanimbeho wumva atanumugabo abakoresha ibyayuramutwe hafi nka bose bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko babiterwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba biba hanze mu buzima bwa buri munsi kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga hariho n'uba atabisanzwe abifata akabura icyo akora ugasanga ahuye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibiyayuramutwe uvuga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda ashobora gukora ibyo bindi ashobora kuja mu busambanyi akandura umugera wa sida ashobora kuja kwiba cyenda saba nk'ikintu conka homba kikandosa nk'akantu nokora riva ijwi rya amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayuramutwe babifashijwemwo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayuramutwe badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse ngerageje kuraba ukuntu nari meze bamwe bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri sirikirasiyo barankoye patenara nababona nari nibaza yuko ndi umuntu ntashobora kuja mu bandi bantu nk'uwashoboye gufata ibiyayuramutwe hanyuma ubu nkaba narahindutse niyumviriye yuko ntoshobora kugira icyo mfashije abandi ikigo cakira abana n'abandi bantu basinzikajwe n'ibiyayuramutwe gisaba buri wese cane cane ababyeyi kuba hafi abana babo kuko abenshi bashobora kunywa ibiyayuramutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi valante habyarimana arongoye association burundeze pour amande dope sans drogue ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremerwa akabona ko umenga umwana atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka mugabo je nk'umuhinga umwana iyo habaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahindutse ibiyayuramutwe bigwiriyemo urumogi eroyine na kokayine nibyo bikoreshwa cyane mu burundi nk'uko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe aho kibaha umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bari bamaze kwakira abantu bashika ku majana atandatu na mirongo ibiri n'umunani banywa ibyo biyayuramutwe bagwiriyemwo abakobwa n'abahungu ku munsi bashobora kwakira abarenga cumi nk'uko babitangarije ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ntiryabashije kuronka ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayuramutwe mu burundi Thierry ndayishimiye urakoze nino ngaha duce dusozera no makuru mwari ko mushikirizwa na Joe Diane nahazuye yakoze Diodone Cubahiro na Engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma ijoro ryiza